iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri studio cumi n'umunani muri kumwe nanjye edi rwema ikaze mwese mu biganiro tubafitiye mu burundi leta irahakana amakuru ayishinja kubangamira abakora politiki muri icyo gihugu
benshi bavuga ngo leta ntiyorohereza imigambwe ngo kuja hanahanaha reka n'ubukene bw'imigambwe kuko na twebwe canke n'umugambi useni david kugira ngo uje mu kibuga nuko uba ufise uburyo udafise abanywanyi benshi nta buryo uzoronka bwinshi n'ejo rero ntibabimenye imigambwe ntizongana uwo ni gasito sindimwo visi perezida wa mbere w'u burundi iyo nkuru n'amakuru avuga ko perezida yoweri kaguta museveni wa uganda yandikiye mugenzi we w'u rwanda paul kagame ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu mbere y'uko tujya mu makuru nyirizina reka duhere ku makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wanjye alois bugirimana
ishyirahamwe mpuzamakungu ryasabye perezida felix Tshisekedi wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo gushinga leta bidatevye mu gihe ico gihugu kibandanya kuba mu mahoro ni nyuma y'ibisikanya ku butegetsi ryabaye mu mahoro kuva ico gihugu cikukiye haraheze imyaka ishika mirongo itandatu Leila Zeruguyi arongoye ibikorwa vya ONU muri Kongo yabibwiye akanama ka ONU kajejwe umutekano ejo ku musi wa mbere. Zeruguyi yavuze ko ibiganiro bitumbereye gushinga leta nshasha biriko biraba hagati y'urunani Front Commun pour le Congo rushigikiye perezida Joseph Kabila rwatahukanye intebe nyinshi mu matora y'abashingamateka n'abarongoye intara hamwe n'urunani Coalition pour le Changement rwashigikiye Chisekedi hagati aho igihugu gihanzwe n'indyane hagati y'amoko hamwe n'ikiza ca Ebola mu ntara ya Beni niko umutegetsi abandanya abibwira ONU ambasaderi wa Kongo muri ONU Ignace Gata Mavita wa Lufuta nawe yabwiye ako kanama ko perezida arajwe ishinga n'umutekano uhungabana mu gihugu agasaba ONU gufatanya n'abasirikare b'igihugu mu gutuza imihari yitwaje ibirwanisho igihugu cya uganda carabujije ishyirahamwe mpuzamakungu oni gutanga ingaburo z'umusururu w'intete inyuma y'aho abantu babiri bapfuye abandi bagikitswe n'amagara ni nyuma y'uko bariye izo ngaburo zikekwa kuba zarimwo uburozi uwo musururu ukekwa kuba ari wo watumye abantu bo mu ntara ya karamoja mu buraruko bushira ubuseruko barwara mu ndwi iheze umushikiranganji wa uganda ashinzwe gukinga ibiza musa ecweru yashikirije ejo kuwa mbere ko abarwaye benshi bafashwe n'indwara zo mu mutwe hamwe no kuyogwa barimwo abana cumi na babiri bafise munsi y'imyaka itanu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungurwa pam ari naryo ryatanze iyo ntete zivanze n'isukari hamwe n'amavuta muri iyo ntara ya uganda rivuga ko rigiye kwitaho ico kibazo kandi ryarungitse ivyo bifungurwa gusuzumwa perezida wa algeria abdelaziz butefrika ejo kuwa mbere yaremeye ko azoguma ku butegetsi n'aho manda yiwe izorangira mu kwezi kuza ibyo bivuze mu gihe abantu baharurwa mu bihumbi babandanya imyiyerekano yiyamamariza ubutegetsi bwiwe butefrika yatangaje ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa gatatu ko ahevye kwitoreza ikiringo ca gatanu aho abakora imyiyerekano babona ibyatumye bihereza amabarabara bigiye guhera butefrika w'imyaka mirongo umunani n'ibiri yarakuyeho amatora yaratekanijwe ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa kane kuza yongera avuga ko hari ibyo agiye guhindura bicishije mu biganiro azotunganya mu gihugu naho perezida yemeza ko hari ibyo agiye kuzohindura abanyarigeriya bo baracabandanya imyiyerekano ku bwinshi ariko bakayikora mu mahoro abategetsi muri afghanistan baremeje kuwa mbere ko abatalibani bafashe abasirikare 58 ba leta mu mirwano iheruka mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu umushikiranganji wo kwivuna abansi yavuze ko batanguje ibikorwa vya gisirikare vyo kubabohoza abatalibani baragumije distrikte ya afghanistan mu ntara ya bagis mu mirwano yamaze indwi zibiri yahitanye abasirikare batari bake ba leta abandi barenga amajana abiri barafatwa
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku mugoroba na metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu gitondo mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu naho ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yanyu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
amakuru dukesha ikinyamakuru cya leta muri uganda the new vision aremeza ko perezida w'icyo gihugu yoweri kaguta museveni yandikiye mugenzi w'u rwanda amwemerera ko yabonanye na bamwe mu banyarwanda batavuga rumwe na leta y'i kigali mu butumwa bugufi yahaye ijwi ry'amerika olivier nduhungirehe umunyamabanga wa leta ushinzwe muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga yahamije ko urwo rwandiko koko u rwanda rwamaze kurubona ariko akibaza impamvu bahisemo kurukisha mu itangazamakuru uwo rwandikiwe rutaramugeraho ibikubiye muri urwo rwandiko reka tubibaze umunyamakuru w'ijwi rya amerika claude ganza munyamagana umaze kurunyuzamo amaso claude ganza urwo rwandiko icyo museveni avugamo ni iki cy'ingenzi
urakoze edi avugamo yuko yabonanye n'abanyarwanda babiri barimo uwitwa mukankusi avuga yuko perezida kagame asanzwe aziranye nawe akavuga yuko uyu mukankusi yaje kumureba ariko ko bahuye we atari asanzwe amuzi akamusaba yuko yabatera inkunga kuko yamwemereye ko akorana n'umutwe wa rnc wa kayumba akamubwira yuko nyine yabafasha akabatera inkunga bakahirika ubutegetsi bwa perezida kagame ariko museveni akavuga yuko yamubwiye yuko ari ibibazo bireba u rwanda bo batagomba kubyivangamo kuko bishobora kwangiza imigenderanire y'ibihugu byombi haba mu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu ndetse n'ubuhahirane navuga yuko yanabonanye n'undi bari bazanye witwa gasana ariko uyu gasana we akaba atakorana na rnc ahubwo yari yaje ku kindi kibazo cy'umuntu wari ufite ikigo gifasha abana uwari warirukanwe muri uganda ko ariyo mpamvu we yari yamuzanye baje ari babiri ariko bafite intego zitandukanye twakwibutsa ko uyu eugene gasana niwe wari uhagarariye u rwanda mu muryango w'abibumbye u rwanda rumaze kumutumiza ntiyigeze asubira mu gihugu
niko bimeze ubu aba muri leta zunze ubumwe za amerika muri iyi baruwa yanditswe ku itariki icumi z'uku kwezi anavuga yuko yanabuganiriye na rujugiro nawe ariko baje mu bihe bitandukanye ariko we ngo yari azanywe n'izindi gahunda zijyanye n'uko atashakaga kugurisha imitungo ye afite muri uganda kandi imbere ngo yari yarabyemeye ariko amubwira ko we adafasha abarwanya ubutegetsi bw'u rwanda museveni muri iyi baruwa avuga yuko mu ibaruwa yandikiye kagame ku itariki y'icumi n'eshanu z'ukwezi kwa cumi mu mwaka ushize yamubwiye ko niba rujugiro ari ikibazo ku rwanda byagezwa mu nkiko za uganda zasanga afitanye isano n'iterabwoba imitungo iri muri uganda igafatirwa ariko museveni akavuga yuko iyi baruwa perezida kagame atigeze yisubiza claude ganza munyamagana komeza udukurikirane hafi ibikubiye muri urwo rwandiko turaza kubigarukaho mu makuru yacu ataha urakoze cyane
urakoze mu nama isanzwe ya mirongo ine y'ibibazo ku burenganzira bwa muntu uherutse kubera i Geneve mu gihugu cy'ubusuwisi dudu diene uyobora komisiyo ishinzwe gukora iperereza ku byaha byakorewe mu burundi yagaragaje ko uburenganzira bwa muntu bukomeje guhonyorwa mu gihugu cy'uburundi nubwo leta y'uburundi yo ibihakana ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza uri nairobi
Ico cegeranyo co mu gutohoza ku vyaha vyoba vyarakozwe mu Burundi kuva mu 2015 kivuga ko kuri manda yawo ya gatatu uwo mugwi ugiye kwibanda kurusha ku bijanye n'uburenganzira bw'abantu mu gihe c'amatora no kuraba ibintu canke imbarutso zishobora gutuma haba indyane canke ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu bifatiye ku matora umukuru w'uwo mugwi Dudu Diene amenyesha ko bibabaje kubona ubutegetsi bwa Gitega bwafashe ingendo yo kwanka gukorana n'ibisata vya ONU bijejwe agateka ka zina muntu utorero atanga no kugara Burundu ibiro vy'igisata ca ONU kijejwe agateka ka zina muntu ku wa mirongo ibiri n'umunani ukwezi kwa kabiri guheze no kwankira abagize ibiro bigwanya icaha co guhohotera abantu kuja mu Burundi mu mwaka uheze kandi ico gihugu carinjiye mu masezerano agwanya kuboreza igufa abantu ikanemera kwakira ivyo biro abigize bakugururirwa amabohero hamwe n'ubushu ikindi kibabaje uwo mugwi urongowe n'uwo munyesenegali n'ukuntu leta y'u Burundi iharabika ikanacafuza ku giti c'umwumwe abawugize kandi yaba nkiye kwishikira ku rubuga bwana Diene yemeza ko injyane za politike zadutse mu 2015 zitaratorerwa umuti kandi ko icihutirwa kuri leta aritegurwa ry'amatora atererewe n'abanyagihugu ijana ku ijana ivyo bikaba biteye amakenga kuko ihamwa rya politike n'ubu rigituma abarundi benshi bahunga igihugu ikindi avuga kimuteye amakenga ntiburabuzwa n'icwa rya bamwe mu bike bikekwa ko batatoye muri kamarampaka yo mu kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani canke abatayemeje asigura ko bitobura gutera umutima uhagaze ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri agasaba amakungu gukurikiranira hagufi ingingo zose zifatwa muri iyo nzira amenyesha ko n'intererano zako imiryango isanzwe ikenye cane ariho nyangwa ry'agateka ka zina muntu raporo yasomwe kandi igaruka ku mitahe yasohorewe major pierre buyoya yahoze arongoye igihugu c'u burundi n'abandi cumi na batandatu bahoze abategetsi mu nzego za leta ivuga ko icaha bikekwa ko c'urupfu rwa perezida melchior ndadaye kiri mu bitegerezwa kwigwa n'umugwi wo kunywanisha abarundi sever nk'uko amasezerano yarusha yabitekanije ivyashikirijwe na diene n'abo bakorana ntivyanyuze martin ivy'abandi umushikiranganji w'agateka ka zina muntu mu burundi mugabo ntivyanamutangaje nk'uko abisigura ni raporo vy'ukuri ata kintu gishasha iza kuzana kuko yerekana yerekana yuko mu Burundi hariho guhonyangwa kw'atakazina muntu usanga yinjira mu vy'amatora ataranaba ugasanga ariko arifatira mu gahanga inzego za leta twaba tuvuga yuko ijya komisiyo ari ya politike gusumba yuko yo ije kuraba vy'akatakazina muntu ico dusaba makungu nuko bogerageza bagatera ivyatsi ibikorwa biva muri urya mugwi twebwe tubona rero yuko ibintu vyifashe neza kandi aho dusigurira baravyumva kiretse bari muri urya mugwi ako nawe nyene bazi ukuri nga bagashaka gukora ivyabo ivyo bakora vyose gabriel rusiri arongoye ishirahamwe orikome akaba ari ni geneve aho ico cegeranyo casomwa asanga hari iyindi ngendo yofatwa mu gisata kitura mu by'ubutunzi n'imibano twe tubona badahugutse ibi navyo bijanye n'agataka muntu muri rusangi hari ababikurikirana babiraba twebwe ntavyo twoja mu gisata cacu ibi vy'uko abantu banyuruzwa twebwe turavyumva mu iradiyo babivuga mugabo kuvuga yuko navyo ntibitahari sinibaza ko vyo barukuri iyo umuntu bavuze ko bamunyuruje uyo muntu ntaheze ngo abone ngo avuge uti ari ngaha bica bigora leta ubwa mbere ntibemera ko barakuze iyo umuntu akuze rero ntaguma hakana nk'umwana aremera akavuga ati jewe ndabona ko hari ibibazo mugabo ndiko ndakora ibi n'ibi n'ibi n'ibi kugira ndabitorere umuti imbere y'uko umuti utorwa icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu babona ko ibijanye n'umwidegemvyo mu vya politike vyorabirwa mu bukene bw'imigambwe imigambwe ntizopfa inganya no mu rugo abana ntibangana no mw'ishamba ibikoko ntibingana ni ukuvuga rero hari ibikoko bikuru bisumba ibindi no mu migambo imibereho niko vyibaze mu ivyo bifashe mu burundi ni igihugu gifise imigambo myinshi kandi kubera umuzo w'iyo demokarasi canke ivyo vya droit de l'homme benshi bavuga ngo leta ntiyoroheze imigambwe kuja hanahana reka n'ubukene bw'imigambo kuko na twebwe canke n'umugambo Hussein David kugira ngo uje mu kibuga nuko ufise uburyo e, udafise abanywanyi benshi nta buryo uzoronka bwinshi n'ejo rero ntibabimenye imigambo ntizongana Rufyiri nawe agaruka ku biranga intwaro yitaho abanyagihugu ubwa mbere nuko abantu bose bashobora kuyivuza ata kibazo kirimo ubwa kabiri kuyiga atangorane ubwa gatatu nuko abantu bose bashobora gufungura ata kibazo kirimo ubwa kane kuronka aho baba atangorane n'imwe irimwo ivyo navyo murabizi mu Burundi nakagwe k'abantu gatoyi cane cyane hanyuma rero ikibazo urabona ko byose baguma bahakana mwe mwumva ko kwanka ukuri we wumva ushobora gukira gute imigenderanire mibi hagati ya leta y'u Burundi n'igisata ca ONU kijejwe atakazi na muntu yatanguye mu mwaka wa 2016 inyuma ya raporo y'umugwi w'abahinga bigenga bavuze ko hakozwe muri ico gihugu ivyaha vy'agahomera bunwa n'ivyo mu ntambara mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka ukurikira Burundi bwaciye bwisokora mu masezerano ya sentare mpanavyaha CPI nubwo yatanguje amatohoza gutyo kiba kibaye igihugu ca mbere ku isi gifashe iyo ngingo eroje buri kaneza nairobi ijwi rya amerika ubu naho tugeze kuri wa mwanya twahariye ikiganiro cy'abayobozi b'amasengero n'amadini uyu munsi baragaruka ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu kuvuga ijambo ry'imana mugenzi wacu diane ndonse bujumbura aratubwira abatumire yatumiye muri iki kiganiro turi kumwe na patiri Dieudonne nibizi arongoye ikigo cyo kumenyesha amakuru muri diyoseze nkuru ya bujumbura turabaramukije bwakeye namwiriwe turi kumwe kandi na Horan rugero umuyobozi w'ikinyamakuru jimbere namwebwe turabaramukije mwaramutse diane mwaramutse n'abo turi kumwe ngaha twakire n'umuvugabutumwa jimmy irambona wo mu isengero wa zisi christian center namwebwe turabaramukije yego ndabaramukije rero ndaramukije namwe bwe mwese mutumviriza ku ijwi rya amerika ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro ku bijyanye n'ikoreshwa ry'imbuga ngurukanabumenyi patiri Dieudonne n'ibizi tubwira ikibanza muha ubuhinga bwa none bw'ikoreshwa ry'imbuga ngurukanabumenyi muri ekereziya katolika murakoze ku kibazo ko murengera ngo bihava bingora kuvuga sinzi kuvuga ndabivuge ngaha i burundi i bujumbura canke muri ekereziya gatolika muri rusangi mugabo mbanze mpere kure mvuge nti muri ekereziya gatolika muri rusangi ibi bintu ubu buhinga ubu buryo bushasha bwo gutuma tumana kw'amakuru ekereziya gatolika ibwakira nk'ingabirano imana yahaye abantu n'ubuhinga imana yenyine iduha gushikako none ntitwareka kubukoresha kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza kugira ngo abantu babeho neza babane neza muri rusange rero ekereziya iranahimiriza mbere iradusaba yuko twabukoresha kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza abantu hajya yezu yavuga ngo gende mukwiri isi yose mwigishe abantu mubigishe ni ukuvuga dukoresha uburyo bwose dufise dushoboye gushikako ngo twigishe ekereziya mbere ikasabwa no gutunga mbere n'abifitiye uburenganzira ubuhinga ibikoresho byayo bija muri iyo nzira nyene kugira ngo imenyeshe inkuru nziza nuko rero novuga nti muri kiliziya gatolika muri rusangi eh, turabikoresha hariho byinshi hariho amasite web hariho ayo marezo sosiyo biriho byinshi kandi bikoresha igikorwa co kumenyesha inkuru nziza yego birashika mukigisha mucishije kuri izo mbuga ubwa mbere kwigisha mukumbure ni kimwe mu byo umuntu ashobora gukora sinovuga nti kwigisha ubwa mbere ahubwo novuga nti ni ikibanza mu bibanza bishoboka umuntu ashobora gucishamwo icyo yaba agomba kubwira abantu ari inkuru ari inyigisho ari ukubafasha kwiringaniza eka icyo cyose ushoboye kuvugana n'umuntu cocamwo ari rero uwurongoye kereziya n'abakirisu bariko baravugana iyo nkuru yose yocamwo rero urumva yuko bikunda kwicamwo n'inyigisho zirimwo ari ibyo umuntu amenyesha biracamwo inkuru canke amakuru ari kubatumirira bikorwa navyo nyene biracamwo eka ico cose tuba dushaka kubwira abakirisu turagicisha muri ubwo buryo yego hora rugero mwebwe muri mu bakoresha ubuhinga bwa none cyane mu gutangaza amakuru ni giki imbuga ngurukanabumenyi cyaje kungura cyane hano mu burundi sinibaza yuko hoba hariho ibijyanye n'imbuga ngurukanabumenyi byoba byerekeye uburundi gusa biterekeye ibindi bihugu nibaza ko ibiba mu burundi ibyo biba n'ahandi hose ku bijyanye cyane cyane ibyo byerekeye imbuga ngurukanabumenyi nibaza yuko ikintu cya mbere bizana ni uko birahindura ingene inkuru zitangwa n'ingene inkuru zigendagenda la circulation de l'information mu gifaransa ni ukuvuga yuko ahahora ari abamenyeshamakuru cyangwa abantu bafise ubushobozi detenteur de pouvoir ubushobozi bujanye nuko aho umuntu ico akora cyangwa ubushobozi bujanye n'ico ari n'ibiki byose aribo bahora batanga inkuru uwo muntu wese arashobora gutanga inkuru uvuga n'umwana arashaka kuja ku telefone hanyuma akandika akugurura konte yiwe akita ko afite imyaka mirongo itandatu kandi afite imyaka cumi n'ibiri hama akavuga ibintu abantu bakamufata gutyo urumva birugurura cyane imico bise demokratisation de l'information mugabo rero muri bifaransa demokratisation de l'information burya Uh, demokarasi de l'information nayo ni nka demokarasi nkuko bayivuga irafise ivyiza irafise n'ingorane yizanana mm. ni ukuvuga yuko iyo wuguriye abantu bose bagatanga inkuru n'inkuru z'ububeshi ni nyinshi n'inkuru zica ivutu ni nyinshi n'inkuru zihuvye ni nyinshi n'inkuru uh, zituma abantu batakora nk'ivyo ishengero canke eglise katolike yoba isaba uh, ziba nyinshi urumva rero ngira nico nico kintu cambira umuntu yoshimikira ko nayo ubundi ho ni byiza cane ko abantu bamenye inkuru bakamenya utwo abantu bayumvira uh, n'ibiki vyose hanyuma ikindi kintu ca kabiri naco gikomeye ndibaza yuko imbuga ngurukana bumenyi ziratuma abantu bahura mm. ni ikintu ciza cane abantu barahura abantu bashobora kumenya barashobora kuronka ingene bavugana byoroshe vyoroshe Bari kure na eh, kure.
mugahura mu muryango mugahura ku kazi mugahura ku vyo eh, mukunda canke ku vyo mwanka eh, n'ibindi n'ibindi nibaza ko ivyo bintu bibiri cane cane umuntu yo- yoshimikirako ego jimmy irambona muri umwe mu bakoresha cyane izi mbuga ngurukanabumenyi mu kiganiro cyanyu eh, set minute dans la parole ko mwabyise mu rurimi rw'igifaransa ni igiki mubona bimaze kubungura cyane muri icyo gikorwa cyanyu cyo kuvuga ubutumwa cyangwa ni igiki mubona byoba byarabasubije kw'inyuma nimba byoba byarashitse Ah, murakoze cyane ku mijambo kimwe mu bintu maze kubona byiza ni uko nk'uko bamaze kubivuga ah, babuze imbere yanjye ni uko ah, izi mbuga ngurukanabumenyi zaje ari ikintu gifasha cyane nk'ubu kenshi nk'iyo ugerageje kuraba ah, dufate nko muri iyi myaka itatu cyangwa ine iheze hari igihe wasanga amakuru atangirwa gusa nko ku maradiyo cyangwa ku bimenyeshamakuru ugaca usanga rero kandi ntibyari ibintu byoroshe kuko wasanga bisaba uburyo bwinshi wasanga atari abantu bose bashobora gushika aho hantu nko muri ayo maradiyo ubu rero kimwe mu byo byahinduye maze kubona byatumye abantu nk'uko hona bivuze umuntu wese ashobora gutanga inkuru ni nka revolution kanaka yabaye yaje usanga aho v- biroroshe cyane biroroshe ko uno munsi umuntu ashobora gutanga inkuru bivanye n'ahantu kanaka ashobora kuba ari bigaca bituma rero benshi bashobora kumenya amakuru mu mwanya muto ariho ndacavuga cyane cyane turacari kuri iyi aspect positif novuga ni ibyiza byavyo kuko nibaza kumbere turashaka gushika no kuri ico ariko mu vyiza biratuma umuntu ashobora gutanga inkuru vyoroshe kubera uku kuntu habaye gutera imbere hari internet ibi whatsapp facebook bitandukanye birafasha cyane je nko mu gutanga ubutumwa bwiza nabonye bimfasha binyorohera ugasanga biratuma umuntu ashobora kuza aratanga inyigisho akigisha abantu agatanga ubutumwa bwiza bitamugoye bitamuvunye kandi ukabona ingaruka ni kuvuga ngo hariho amafeedback hariho abantu barakwandikira abantu barakubwira ati iki iri jambo kanaka ryigishijwe ryaramfashije ryarahinduye ubuzima bwanje nari ndi muri ibi bintu ndashobora kubivamwo ni kuvuga ngo muri make hariho hariho ivyiza tukiri kuri ico ntidushobora kutabukoresha ubu buhinga kuko ahanini twebwe intumbero nuko nuko dutanga ubutumwa bwiza nuko bushikira benshi bashoboka ni kuvuga ngo izi ngabire rero zitandukanye imana yagiye ikoresha abantu ugasanga bazanye imihoro itandukanye nimba ari whatsapp nimba ari facebook nimba ari itandukanye ni kuvuga ngo kuri twebwe turayikoresha kugira ngo benshi bashobore kumva ubutumwa bwiza biciye muri izo mbuga ngurukanabumenyi iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
jimmy mbega muba mukorana n'aya mazu asanzwe afise ubwo buhinga cyane mu gukoresha izo mbuga amashirahamwe donc yego.
eh amashirahamwe turakorana cyane kuko urumva usanga ukoresha iyi internet yabo usanga dukorana hanini ndavuga cyane cyane nk'ukuye nk'aya mashirahamwe y'abahorarugero cyangwa Ama- andi mashirahamwe yigenga yo kumenyesha amakuru Mm. yoyo yoyo usanga nivyo turakorana mugabo sinovuga ko ari cyane ko nk'ubu ndavuga nk'akarorero uvuze uti ndashaka kuja kuvuga ubutumwa bwiza mu radio kanaka canke mu televiziyo cyane kanaka canke ndashaka ah, ndashaka message ntanga iziraca mu mu kinyamakuru kanaka ndibaza yuko mu buryo mwe canke ubundi bararihisha bo barashaka kubwira ati none twebwe natwe kesitwonganye turonka iki muri ibyo bintu kuko nabo urumva bategereza gukora rimwe na rimwe rero hari igihe usanga n'ubwo bushobozi ko ufise mugabo ugasanga umutima wari inyuma wowe bashaka gufasha abantu mugabo ugasanga ubwo bushobozi cyane nabwo ufise kandi Niyo mu rero- buryo buri- burimwo abahinga muri Eh, co ico c'ubuhinga coco nivyo turagikorera ko kuko usanga urabona uno munsi hari iterambere hari abantu benshi usanga bazi gu- gu- gutreta amavoix ku ku- kwanregistra une émission muri ubwo buryo abo rero kenshi turakorana hari igihe usanga ufise umuntu ugasanga ariko arabigufashamwo kumbure nayo akakwaka amahera kubera u- iryo terambere abo rero turakorana muri ubwo buryo Ah.
yego pati nta ngaruka zihari cyane cyane mu mu bijyanye no gutangaza ijambo ry'imana biciye kuri izo mbuga ngurukanabumenyi ingaruka mbi mushatse kuvuga ingaruka mbi yego kuko nziza zavuzwe yego murakoze nta kintu kitagira uruhande rutari rwiza ururondeye urarutora mugabo kandi nk'uko babivuze icyo kintu bita demokratisation de l'information ko bose bashobora kuvuga bakabwira umwe canke benshi carimwe eh, mbere bari bavita massive communication mu congereza ni kuba abantu bose bashobora kuvuga bose bagashobora kubwira bose harimo ikintu kimeze nka kajagari mm -hmm. tubishize mu vy'ukwemera mu vy'indinganizo y'amashengero nk'uyu mwene wacu umva ko avuga ko we ahaguruka akigisha iwacu muri eklezia gatolika nk'aha arinda ubutumwa kurungikwa guhabwa uburenganzira bwo kwigisha abantu yumvira abantu ijana bahagurutse bose bakigishiriza rimwe tuzofatiki turekiki wiyumvira hari ibyo bita revagabo spirituel dunet hari abantu bakuvuga bayerera batembera kuri interineti barondera aho bazoshimikira aho bukubakira ubuzima bw'umutima wabo kubera batazi n'uwo muntu baguye ko baratembera ugasanga avuze ngo ibintu kumbure nivyo vyombumba ugasanga rero abantu harimo ukuntu ko kujuragirika kurashoboka mu by'ukwemera kuko umuntu ntamenya uwamwigisha ninde ubu natwebwe iwacu muri keza gatolika turabuza umuntu ko agenda kuri interinete ngo ndaronse inyigisho ngo kopiye ngo yempirime ngo aze ngo ninde yabyanditse yabikuye hehe raba ko bihuye n'inyigisho dusanzwe dufise ko cyane cyane byanditswe nandi icyo gihe tutaramenya yuko azana agwaze kubyigisha cyangwa yuko abikoresha bishobora kuba atarizo ubwabyo kuko kwigisha bisanzwe bisigwa ko uwigisha azi ibyo yigisha abwira uwutabizi none uwo muntu ariko arigisha ninde iwacu naho bikeneye ko aronka uruhusha rwo kwigisha si uwo ari we wese yigisha manda niko babyita uburenganzira bwo kwigisha abantu aho rero murabona bimwe bita webu 2.0 canke eglise 2.0 ekiriziya aho bose bashobora guterera bose bashobora kuvuga niko ubuhinga bubidutuma birabiturekurira mugabo si bose boshobora kwigisha si inyigisho iyo ari yo yose yemewe kuko ntituba tuzi wanditse kuri whatsapp uranka mu magurupe cumi iyo nyigisho irasanzara urabona na refe bita yo homeopathique de media de réseaux sociaux birasanzara ubwo nyene birakwira hose ni virus mugabo nivyo turazi iyo bivuye tubona bihuye n'ibindi dusanzwe twigisha birahuye n'ijambo ry'imana byinjira mu zindi nyigisho mbe uwo muntu yabitanze ariko arigisha abantu ninde murumva yuko ngaho turagerageza kurondera ari byo benshi kubera ko muri ingorane n'ibiki batoratora nuko gutoratora ku bisanzwe si byiza nicyo gituma hoba indinganizo no mu gukoresha ubuhinga nyene yego reka tubashimire patiri nibizi diodone murongoye ikigo cyo kumenyesha amakuru muri diyoseze nkuru ya bujumbura turabakenguruki murakoze cyane hora rugero murongoye ikinyamakuru j'imbere namwebwe turabakenguruki murakoze cyane mwakoze rwose kudutumira kuri iyo biganiro jimmy irambona umuvugabutumwa mu isengero oasis christian center turabakenguruki murakoze cyane ko namwe mwadutumiye tugushimire nawe diane ndonse ubujumbura utugejejeho ikiganiro ku bijyanye n'uruhare amasengesho akora cyangwa se uburyo bakoresha imbuga nkoranyambaga mu kugeza ubutumwa bw'imana ku babayoboka mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro iwanyu mu ntara
babivuge mu gichina chenye babivuge mu gifaransa I can stop to treat you baby I love I know you love me bakoresha imitoma bananiwe bakoresha inganga tindakurahiye kugukunda sinubihazarika urukundo rwawe ni original uko uruntemamwo ni final nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara cya none tubashimiye kuba mwari muduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na makubeli wegeranyije iki kiganiro tubasezereho tubararika andi makuru yacu ndetse n'ibiganiro biza gukurikiraho mu kanya muri studio ya cumi n'umunani hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema
bagwibonye bakingitwe imitima y'abakobwa iroroshe iyo bakunze baba bakunze ukabona n'umwakwitayeho uramufata neza iyo ashatse gutamikwa ukagira eforo ukamutanika iyo ashatse koga ukabanguka ukamwoza uwo mwanya muhekeya hari abandi benshi bamushaka Ah.